Shamsu Sandwich. Shamsi Jari from Aunsa land. This is Aunsa. You know Hausa, I'm not Fulani. Hausa. You know them. So this man not send You know them. This message. You know say they be kidnapper. So we dey show them now. Mona. You know say they be kidnapper. Why they go say they wan kill person? They are very wicked. You wan kill

speak Hausa. But one thing they say, I dey hear Hausa. But one might come tell me say, man, one thing they say, I dey se Hausa. That's why I just do like, I don't dey hear the language. No reason. Small that come tell me, say, now go buy water for me. I come say, okay. What would they need? When I come take come outside, I say, I want go buy water. The road where I fall, I come miss the road. So I come from beside town here, come buy something. When I go back, I come try there, say, I no go fit come here, carry water, go that side. Because the place too far. Maybe later we'll try find where we'll go come and absorb. Small time they come start to dey talk. I go sit down for top of block then dey clear. Then then dey clear. As I take dey clear because in the month before we comot I come tell dem say my small phone e lost o because they ask of they ask of my number say in case I come inside town make dem do the work finish so that they will fit call me i don tell them say the phone i forget am inside motor when i take the phone the small phone i forget that. but i no tell them say big phone They will me small time when we dey enter inside bush na my big phone come come ring as my big phone dey ring as my big big phone dey ring na dem come dey speak the language say shey me talk say i no get big phone say their friend say shey i talk say i no get big handset no be my big handset dey go na one of dem come say make they kill me collect the big handset comot make they just kill me for inside the bush collect the big handset comot Then the other one come say make they make they just leave me so small time again my phone come still ring again i come pick the call again after i talk finish na the other one come say make they just kill me for here make they collect because the bag wey i hold money go must dey inside make they collect the money collect the phone make they kill me say nobody go know say they kill me for bush there i hear the outside wey they speak now i go carry my handset call my pastor say before i wan even call my pastor my phone just ring my pastor call me he say Me i come out for where i did. now i come tell am say i did. inside bush he say me i come out. now i go say okay see wetin they happen Go tell me say this kind thing dey happen now i still dey there with them say me i come out say may i no give them anything may i no let them know say ah, i dey comot i come say okay i hear na so i just say comot come dey come inside town before i wan comot the other one come say he don tell them say make dem kill me make they tell me say may i come look the work say maybe the work wey dem dey do maybe e need from there dem just hit me wetin dem wan hit me na him one of dem come say make they leave me make they just leave me make dem do work wey dem dey do dey go the the the rest of dem come still dey argue before before that one na me come take try to dey waka small small dey go na so i take come escape so mama for inside the two of them wey dey here so which one say make dem leave you for inside which one call dey say make dem kill you for inside. na this one say make dem leave me na this one say make dem kill me with the other one. wey you no be camera. this one na him say make dem. na you say make dem kill am. he say make dem yamu tun am. Yeah, because the They look me, they look me. Where you na Jemilu? na Jemilu. Jemilu. na Jemilu na gotta go work. Where the Jemilu? Where they stay? The Jemilu, where they stay? Where they stay? Where Jemilu they stay? Jemilu, na Urokosa for here. You know where they stay for Urokosa here? Eh? Before. How many people? How many people you don up. Three. How many people you don up. Who? Who are who? Who? For this community? Community person? Who are who you don kidnap? Talk true. Who, who kidnap that baba? Who kidnap that baba? Eh? Who be that? Who be your guy? No oga. No oga. How many of una dey kidnap for this community? No say you don't kidnap. Hey, Wamdi Ayoike. I'm many people you don't kidnap? Leona, who said about to them? She not sumo. Eh? Leona, sumo, na sumo, sumo. You, they look me. They look me. I'm oh. What is your name? Uganda, some more Turantina, some Hausa. You tell me truth. If you not tell me truth, I'll break your leg. Dress and come. If you not tell me truth, I'll break your leg. You say you don't kidnap three people. Three people. Oh, now you don't kidnap.